iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije inshuti mwese bwakeye neza ikaze kuri radiyo yanyu uwo mwicanyi yaciye ahunga abasirikare ba fdn bakurikiye uwo mwicanyi ariko arahunga yataye inkoho yakoresheje mu gukora iryo shano amatohoza akaba ariko arakogwa kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ishobore kumenyekana uwo ni major clement nshimana icyegera cy'umuvugizi w'igisirikare cy'u burundi liyetona colonel darius ikurakure wishwe harashwe n'umuntu wari wambaye imyenda ya gisirikare aravuga kuri ubwo bwicanyi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ibitero byaraye bibereye i buruseli mu bubirigi ibura ry'amazi muri komine rugombo mu ntara ya cibitoki mu burundi mu gihe isi yaraye yizihije umunsi wahariwe amazi turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mbere yaho ariko aroyizi bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo waramukanye imana aroyizi
mwaramutse Egenia mwaramutse ndamwe inshuti z'ijwi ry'amerika amakuru tuyahere kuyavugwa ku burundi abasirikare babiri bakuru mu gisirikare cy'u Burundi barishwe jo ku munsi wa kabiri ku murwa mukuru w'ibujumbura inyuma yaho hiciwe liyetena colonel darius kurakure yishwe arashwe n'umuntu yambaye impuzu za gisirikare ubu naho havugwa uwundi musirikare afise ipete rya majoro yitwa didier muhimpundu nawe yaraye yiciwe i bujumbura nyene ejo ku munsi wa kabiri amakuru yicwa yiwe yemejwe na bamwe bo mu muryango wiwe iyi nkuru turayigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma igipolisi cy'ububirigi cyarasohoye ifoto y'umugabo aronderwa aronderwa akekwa kugira uruhara mu bitero bitatu by'iterabwoba byabaye ejo ku munsi wa kabiri ku kibuga cy'indege cy'uburusere no ku kibanza cya metero ibitero byahitanye abantu mirongo itatu na bane igipolisi kivuga kandi ko cyatoye ibombe n'ibendera ry'umugwi wa leta ya kisilamu mu nzu aho ubu iburuseli nyine igihe cyari ko kirondera uyu muntu umugwi w'intagondwa wa leta ya kisilamu uriyemerera ko ari wo wakoze iryo bara haruhande yabo mirongo itatu na bane bahasize ubuzima abashika amajana abiri barakomeretse harimwo n'abanyamerika icenda perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika yategetse ko ibendera rya amerika riduzwa gushika hagati ku nyubakwa zose za leta aha muri amerika mu ntumbero yo kwifatanya n'ababirigi bari muri ivyo bihe bigoye muri kiba naho perezida barack obama yarashikirije ijambo abanyagihugu ba kiba mu rugendo yarimwo muri ico gihugu perezida wa leta z'ubumwe za amerika barack obama yavuze ko iki ari igihe c'uko amerika na kiba bikwiye guhagarika intambara yo guterana amajambo bagatangura kazoza gashasha kazotuma ivyo bihugu byose bizoharonkera inyungu imbere y'uko atahuka obama yagendeye ubuserukizi bwa amerika muri kiba aho yabonaniye n'abatavuga rumwe na leta ya kiba hamwe n'abo muri sosiyete sivire muri Cote d'Ivoire naho abategetsi ba Cote d'Ivoire bamenyesha ko bahagaritse abantu cumi na batanu bakekwa kugira uruhara mu bitero by'iterabwoba byabereye ku nkengera y'ikiyaga mu gisagara ca Abidjan mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu abo bategetsi bamenyesha kandi ko umuntu yitwa Kunta Dalahe ariwe yagize uruhara runini mu gutegura ikindi gitero cyabereye ku Hotel Grand Bassam igitero cyahitanye abantu bashika 19 umushikirizamanzi wa Republika muri Cote d'Ivoire amenyesha ko imitahe mpuzamakungu yamaze kurungikwa kugira uyu muntu afatwe ku munsi wa mbere itorokanirizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ryatangaje ko muri abo bantu bafashwe harimo batatu bamuka muri Mali hamwe n'uwundi umwe wo muri ico gihugu nyine ca Cote d'Ivoire umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda wo muri Maghreb niwo wemanze ko wagavye ivyo bitero naho muri Turukiya ibinyamakuru byo muri Turukiya bimenyesha ko igipolisi ca Turukiya cafashe abantu bashika ndwi bakekwa kuba abanywanyi b'umugwi w'intagondwa wa leta ya Kisilamu ayo makuru avuga ko igipolisi cyakoreye ku makuru cyahawe n'iperereza ry'ubudage kandi havugwa ko aho Istanbul ko hari ko hategurwa ibitero ku gihugu cy'ubudage ejo ku munsi wa kabiri nyene abajejwe umutekano muri Turukiya barafashe abandi bantu cumi bakekwa kuba mu muhari wa leta ya Kisilamu bariko bagerageza kwinjira mu gihugu ca Turukiya bavuye muri Siriya kuva mu ntango z'uyu mwaka muri ico gihugu ca Turukiya hamaze kuba ibitero bine vy'abihevye abategetsi ba Turukiya bavyegeka ku muhari wa leta ya Kisilamu hamwe n'abarwanyi b'abakirde muri Yemen naho igisirikare cya leta z'ubumwe za Amerika kimenyesha ko cishe abarwanyi ba Al-Qaeda mu gitero c'indege cagavye ku nkambi uwo muhari wa Al-Qaeda utangiramwo imyimenyerezo ya gisirikare ku barwanyi bayo mu gihugu ca Yemen ibiro vya Pentagone bimenyesha ko ico gitero cabaye jo ku munsi wa kabiri cahitanye abarwanyi ba Al-Qaeda batari bake umuvugizi w'ibiro vya Pentagone Peter Cook yamenyesheje ko abo barwanyi bagomba kugira Yemen aho bategurira ibitero ku bakozi ba Amerika muri ico gihugu ca Yemen Cook amenyesha ko abarwanyi barenga 70 aribo bariko baratanga imyimenyerezo ya gisirikare muri iyo nkambi naho mu makuru avuga mu mupira w'amaguru ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryarat tanguje amatohoza ku bantu batandatu rikeka ko boba baragiriye ibiturire mu ihiganirwa ry'isoko ryabaye yahaye ubudagi igikombe cy'isi yose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu murambabarira
urakoze harabizi bigira imana kuri aya makuru inshuti zacu murumva radijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari umusirikari wari ufite ipeti rya liyotona koroneri watwaraga batayo yitwa jeni dokomba yaraye yiciwe mu kigo cy'ibiro bikuru bya gisirikari bita eta major mu gifaransa umunyamakuru wacu mu burundi heroje wirikaneza adufitiye iyi nkuru nkuko vyemezwa na major Clement Chimana icegera c'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Lieutenant Colonel Darius Kurakure yishwarashwe n'umuntu yambaye impuzu za gisirikare uwamwishe yamusanze mu kigo c'ibiro bikuru vya gisirikare Etat Major de l'Armée igihe abandi basirikare bahakorera bari mu karuhuko ko ku musase hakaba hari igihe c'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu gushika ubu uwabikoze ntaramenyekana nkuko bibandanya vyemezwa na major Chimana yasomye itangazo ryasohowe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare uwo mwicanyi yaciye ahunga agenda yikinga inyubakwa z'ibitaro vyitiriwe umwami Rudoviko wa Gasore abasirikare ba FDN bakurikiye uwo mwicanyi ariko arahunga yataye inkoho yakoresheje mu gukora iryo shano amatohoza akaba ariko arakogwa kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ishobore kumenyekana mu kurindira kwafatwa ibiro bikuru by'intwaramiheto z'u Burundi birafise ico bisaba abasirikare bose ibiro bikuru by'intwaramiheto z'u Burundi biriyamirije vyivuye inyuma ububisha bwose busa nk'ubu bikaba bisavye abasirikare bose aho bari ko boguma bafatanye mu nda kandi bakirinda abogerageza kubacanishamwo mu ntumbero yo gusambura igisirikare c'u Burundi Lieutenant Colonel Darius Kurakure yatwara bataillon yitwa Jenny Dokomba mu ikambi yo kumuzinda mu burengero bw'u Burundi mu ntara ya Bubanza kuva hatanguye kumvikana amasasu mu mwaka uheze mu makartier amwamwe y'igisagara ca Bujumbura niho izina ryiwe ryamenyekana rwose yahora atwara akarere k'umutekano mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura abatavuga rumwe na leta n'amashirahamwe yigenga baramwagirije kenshi ko ari muntu wazangabo zihohotera agateka kazina muntu n'inyuruzwa hamwe n'igandagurwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hishwe general adolphe nshimirimana yigeze kurongora iperereza ry'u Burundi lieutenant colonel ikurakure abaye intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru officier superieur igira kane yiciwe ku mugwa mukuru bujumbura iruhande y'aba bane bagandaguwe bakiri mu mabanga hiyongera ko colonel jean bikomagu yigeze kurongora ibiro bikuru vya gisirikare nawe nyene yishwe mu kwezi k'umunani umwaka uheze eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika tugaruke gato ku bitero by'iterabwoba byaraye bibereye iburuseli mu birigi mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye n'impuguke mu bibazo bya politiki n'umutekano mpuzamahanga Professor Paul Kananura wigisha muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa aratangira asubiza niba ibyo bitero by'Iburuseli byari byitezwe
ibyo bitero byari byiteguwe gusa ahubwo inzego z'umutekano zaba izo mu bigi n'izo mu bufaransa ndetse n'ibindi bihugu bimwe by'uburayi bibazaga igihe bizabera kandi bibazaga ko bizabera ahantu henshi igihe kimwe nko mu mijyi nk'itandatu itandukanye y'igihugu kimwe niba mbumva neza muragira muti ntawe byatunguwe ahubwo ntago byagize intera ababikurikira bateganyaga ntabwo ariyo bateganyaga kubera ko urebye ibi bitero byabaye mu bubirigi muri iki gitondo biteguraga ko bishobora kuba byabera mu bufaransa ahubwo ni uko kubera inzego z'ububirigi zateye agatendo muri bariya bantu b'iterabwoba zigafata n'umwe wabikozemo hano i pari mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize noneho muri ziriya karitsiye ebyiri zo mu bubirigi bigatuma bamwe bahunga muri uko guhunga bashatse kwihimura ku bubirigi nibwo bakoze biriya bitero ku buryo bwa huti huti kuko batashoboraga kuhava ngo bajye kubikora ahandi kuko ubundi urabona ko babitegura mu bubirigi bakajya kubikora ahandi kandi hari abavuga ko ukwiyongera kw'ibikorwa by'iterabwoba ku mugabane w'uburayi biterwa n'uburyo ibi bihugu bifata abantu babimukira mubyumva mute icyo cyaba ari kimwe ariko igikomeye ni uko ibyo bihugu byagiye gushwanyaguza ibindi byari byifashe nka za libiya na na za iraq na za siriya ibyo nyine bigaha ingufu intagondwa zerekana ko baje kuzitera nazo ko zigomba kwihimura ni nka wa mugani w'ikinyarwanda wavuga ngo inkubisi y'amazirantoki irayitarukiriza biri muri urwo rwego dukurikije ibitero byabereye i paris mu bufaransa nuko inkomoko yabyo yari abantu batuye i buruseli mu bubirigi umuntu asanga harindiriye abantu bafitanye cyangwa bakorana n'uriya mutwe wa leta ya kisilamu irwana muri siriya kuki iyi mijyi yombi paris na buruseli isa nkaho ari indiri y'abo bantu i buruseli niho hari indiri y'abo bantu ahubwo bagatera mu bufaransa ko uriya mutwe wa kisilamu wavuze ko rwose ugomba gutera ubufaransa kuko n'ubufaransa butera iriya leta ya kisilamu aho iri dore uriya mutwe wa kisilamu wo uri mu ntambara n'ubufaransa uhora ubivuga kandi ukomeza kubivuga haba hano mu bufaransa haba muri afurika n'ahandi urumva rero wakoreshaga ububirigi kugira ngo uze gutera mu bufaransa ikindi kandi yenda kitavugwa cyane imibare iri mu nzego z'umutekano yerekana ko uriya mutwe wa kisilamu ufite ibihumbi bine hano mu burayi bwose usa n'ababikorera urumva rero ni abantu benshi bashobora gukora ibyo bikorwa by'iterabwoba igihe icyo ari cyo cyose kandi ahantu henshi n'ubwo inzego z'umutekano ziba zikanuye amaso ariko ntiyabura uko zicibwa muri humwe nk'uko byagenze muri iki gitondo mu bubirigi uwo mubare muvuze w'abantu ibihumbi bine bakwana n'umutwe wa leta ya kisilamu porofeseri kanana ni umubare uri hejuru cyane mugasanga se ibikorwa ububirigi n'ubufaransa ndetse n'uburayi bwose byatangiye byo gukumira iterabwoba bifatika murumva bizakumira iterabwoba ku buryo bwumvikana cyangwa ibikorwa birafatika ariko ibikorwa by'iterabwoba ntuba uzi igihe bibera n'uko bikorwa ibyo ari byo byose iyo bitangiye nk'uku nguku ni ibintu bishobora kumara imyaka nka cumi n'itanu abo bantu niba ari ibihumbi bine uretse ko ngira ngo binarenga kugira ngo ubwo buhezanguni bubashiremo n'uko hazaba hashira nk'imyaka cumi n'itanu babarwanya kugera kuri makumyabiri ubu rwose uburayi yewe n'uko ikibazo natwe na afurika tugenda tubyinjiramo kandi tutazi n'aho biva ubu isi yinjiye mu ntambara y'iterabwoba idashobora kuzajya munsi y'imyaka cumi n'itanu kugira ngo irangire mwese musesengura ku ruhande rwanyu icyo mubona ari uburayi ari abatuye isi bandi badakora kandi bagombye gukora mu kurwanya iterabwoba ni iki mwatubwira ikintu cya mbere ni uko ibihugu by'i burayi bireka ibindi bihugu bikagira umutekano wabyo bikagira imiyoborere yabyo noneho ntibikomeze kubivogera icya kabiri ni uko ibyo bihugu nabyo bifata neza abantu babo bikabaha ubwisanzure bikabakura mu bukene icya gatatu ni uko abashinzwe imiyoborere n'imyigishirize y'idini rya kisilamu bigisha abantu ko ibyo bintu ntaho bihuriye n'idini ya kisilamu ari idini y'amahoro ari idini y'ubusabane ko kwica nta na hamwe biri mu idini ya kisilamu aho se muri mu bufaransa profeseri kananura abantu bafite ubwoba bw'ibindi bitero byakurikiraho muri iyi minsi cyangwa se murabona batuje abantu baratuje kuko ni- ngira ngo ibyo ngibyo nitwibanire sinzi ko ari abafite ubwoba abafite ubwoba ni ni nk'inzego z'umutekano na- n'abanyapolitike bamwe bafite amakuru afatika y'uko ibyo bintu bishobora kubera nko mu mijyi itandatu y'ubufaransa igihe kimwe turamushimiye profeseri paul kananura wigisha ibya politiki n'umutekano mpuzamahanga muri kaminuza ya bordeaux mu bufaransa yari kuri mikoro ya etienne karekezi
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu dusubire noneho mu burundi haravugwa ubukene bw'amazi muri komine rugombo y'intara ya cibitoki ni mu gihe ejo tariki makumyabiri n'ebyiri ukwezi kwa gatatu isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe amazi umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka aratubwira uko ikibazo cy'amazi cyifashe muri iyo komine ya rugombo ushitse ku mugwa mukuru wa komine rugombo uhura n'abantu bahetse ibidumu ku makinga abandi ku migongo bariko barondera amazi amabombo ari ku mabarabara atandukanye nta n'ubukihatumbera kuko atanima riharangwa haraheze indwi zitatu uno mukenyezi twahuye agiye kurondera amazi afise agashavu k'ingena ata mazi bafise aho mu rugombo ahandi yisesa ikindi ashikiriza ni uko ari kabiri na rimwe indwara ziturutse ku isuku rike zikabatera mu cibitoki nta n'umunsi n'umwe amazi abura twe tubura amazi tubura umuriro saa kumi n'imwe saa kumi ijoro babida ku mugongo nzunguruke n'amazi wenda mingi amazi ndayabure ariko mu cibitoki ngo amazi barafise amatara barafise none twebwe twazize iki tumaze indwi zitatu ata mazi dufise mu rugombo uranyumva abantu barahangayitse barapfuye nabi ata mazi turonka hanyuma ejo bundi ugaca wumva gukorera mu rugombo yagaye nimba wabona ko baraje igisata cy'amazi ata bushobozi bafise nibagenda impande ababizi baje ko baduhora turonka amazi ikidumu c'amazi kijanga amaritiro mirongo ibiri kigugwa aho mu rugombo amafaranga ari hagati y'amajana atatu n'amajana atanu y'amarundi nk'uko bivugwa n'abanyarugombo uno mukenyezi ntajya umunwa mu kuvuga ko bikora ku mazi mabi yo mu nzuzi no mu migende itwara amazi yo kuvomera imirima ubu ntituronka amazi nyakagunira nayo buca turwara korera nayo yabaye ibiziba n'ivyondo gusa hamwe utoya no kuyakaraba mu minwe utoyakaraba ubu bidongo y'amazi ni amajana atatu mu cibitoki yitumye umuntu none kugira ngo uronke ayo majana atatu rero uronke n'ay'umuhemba ni- n'ayo ugura amazi ugasanga ni ikibazo uno munsi nk'ikise kubona ndi mu guhangayika ndi mu gusega uwo aba yafise n'agakombe mu nzu ngo tunywe abanyarugombo nta kindi basaba atari uko boronswa amazi meza ako kabo bagatera abajejwe igisata c'amazi n'intwaro haba ku rwego rwa komine canke urwego rw'intara ikibazo cy'amazi cyabaye ndanse cyabaye ndanse kabisa amazi yakamye sinzi ko abarejide zobyo baba barimo barashaka kudufasha ba- bakaturosa amazi niko je nobona by'ukuri yego cabaye ndazi kubera dusigaye bavoma bikabagora cyane bagakunda kuyatumira uhonye ugindwi nk'imbedo bagatanga amajyana atanu cyangwa amajyana ane twasaba yuko boyatugwiriza akaba menshi kugira ntazi arabura ujejwe igisata c'amazi mu rugombo nabo nyine avuga ko yarengewe heremani vyumvuhore atera akama amashirahamwe atandukanye kubafasha gutorera umuti ikibazo c'ubukene bw'amazi bamamwo buri gihe icyo kibazo kenshi gituruka ku ibura ry'amazi twasaba amashyirahamwe ajejwe iby'amazi ko bodufasha mu kugira ati amazi aboneka mu gisagara cya rugombo cyane cyane turarindiriye umugambi wa leta yuko bokongereza amazi meza mu gisagara cyane cyane cya rugombo no ku rwego rw'intara c'ibitoke baremeza ko ubukene bw'amazi atari inkuru mbarirano mu makomine amwe amwe y'iyo ntara anise sayidi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara c'ibitoke yabwiye ijwi rya amerika ko hariko haratunganywa ivyigwa vyotuma ahatari amazi meza akwiye ashikanwaho ayo nayo agashikiriza ko yokurwa mu makomine ya mugina na murwi ahanamiye amakomine ya rugombo na buganda avugwamwo ubukene bw'amazi buzura inzara turafise ikibazo c'amazi mu makomine cyane cyane abiri ya rugombo na buganda hanyuma biriko birakorwa kugira ngo izo komine nazo zishobore kuronka amazi meza hari imigambi iriko irakorwa hari umugambi yuko komine mugina na komine rugombo baja hamwe kugira ngo eh, bakorere hamwe amazi akwire muri mugina hama kandi na rugombo yongere ironke uwo mugambi ukongera kandi warahanuwe ko wokorwa muri komine mugwi na komine buganda bakaja hamwe bakiga ikibazo c'amazi ni umugambi rero turiko turatunganya eh, duciye mu makomine tugisha n'amampano za jambo ya komine kugira ngo muri rya migambi bategura ico kibazo bagishira imbere kuko eh, nta terambere rishoboka igihe abanyagihugu badafise amazi meza ivyo biruko mu gihe kuri rino genekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa gatatu amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi meza mu burundi uwo munsi ukazohimbarizwa mu ntara ya karusi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu kuno kwezi kwa gatatu turimwo mu rugombo mu ntara c'ibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ivugira i washington dc mu mwanya ukurikira tugiye kubagezaho ibyaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo ni ikiganiro mwateguriwe na thomas kamirindi
mwaramutse neza dukomeje kuganira ku matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko mubizi ubu ngubu akiri mu rwego rw'amajonjora uyu munsi nagira ngo turebere hamwe muri make uruhare rw'amafaranga mu bikorwa byo kwiyamamaza ikaze mu kiganiro amerikana icya mbere twavuga ni uko amatora yo muri leta zunze ubumwe za amerika ahenda cyane wongereho ngo arahenda cyane koko ubirebeye ku rwego rw'uburundi n'u rwanda urugero igihe yiyamamazaga bwa mbere mu bihumbi bibiri n'umunani barack obama yari afite ingengo y'imari y'amadolari miliyoni magana arindwi na mirongo itanu ntibyoroshye kuyavunja mu manyarwanda cyangwa mu marundi ariko mureke tugerageze ni ukuvuga ugereranije amafaranga y'u rwanda arenga miliyari magana atanu na mirongo itandatu cyangwa amarundi arenga miliyari igihumbi itegeko ryemerera uwiyamamaza gusaba amafaranga abaturage basanzwe rubanda bafite uruhare runini cyane muri uru rwego rw'amafaranga nko muri aya matora yo muri uyu mwaka umwe mu bakandida witwa bernie sanders aherutse kubwira abamuri inyuma ati twatangiye uru rugendo nta rupfusha dufite hari ababonaga turi nk'abasazi tutazi ibyo dukora ariko mwakoze ibitangaza umuntu atanga amadolari makumyabiri n'arindwi yonyine gusa mwayatanze muri benshi tubona amamiliyoni none nimurebe aho tugeze urugendo ruracyakomeza buri mukandida niwe wibwirira abayoboke be ayo bashobora kumuha buri wese ariko itegeko naryo rifite ayo ritegeka buri muntu atagomba kurenza usibye mu baturage uwiyamamaza afite uburenganzira bwo gukoresha amafaranga ye bwite urugero ni uwitwa donald trump uherutse kubwira abayoboke be ati simbasaba amafaranga yanyu kuko ndayifitiye icyo mbasaba ni amajwi yanyu gusa itegeko ryemerera kandi umukandida gusaba amafaranga ishyaka rye ibigo by'ubucuruzi za kaminuza ndetse na leta gusa rero iyo wiyambaje leta itegeko rifite aho riguhagarikira ku mafaranga utagomba kurenza naho iyo wanze kwiyambaza leta ushobora gukoresha amafaranga ushatse yose ni gutyo barack obama yanze gusaba amafaranga leta mu bihumbi bibiri n'umunani bituma bwa mbere mu mateka ari we wakoresheje ingengo y'imari y'amafaranga menshi cyane mu matora aho ni ku muntu ku giti cye no mu rwego rusange amatora yo mu bihumbi bibiri n'umunani niyo yagiyemo amafaranga menshi cyane mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abantu bose biyamamaje muri uwo mwaka bakoresheje amadolari miliyari eshanu na miliyoni magana atatu uyavuje mu marundi ni ukuvuga amafaranga arenga miliyari ibihumbi umunani y'amarundi nyine mu manyarwanda ararenga miliyari ibihumbi bine ibaze nawe ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana uruhare rw'amafaranga mu bikorwa byo kwiyamamaza muri leta zunze ubumwe za amerika ni amafaranga menshi cyane mushobora kwibaza rero ngo kandida ayakoresha iki koko leta zunze ubumwe za amerika ni igihugu kinini cyane iruta u rwanda inshuro zirenga ijana na mirongo ine n'enye n'igice uburundi ni hafi inshuro ijana na mirongo itatu na zirindwi ni ukuvuga ko kandida akenera abakozi benshi bamufasha kwiyamamaza arabahemba kandida akoresha televiziyo radiyo ibinyamakuru interineti telefone ibi byose bitwara amafaranga menshi nawe ubwe agomba gukora ingendo nyinshi mu ndege mu modoka gari ya moshi agomba kwakira abantu bakaganira akabazimanira byose bitwara akayabo niyo mpamvu amatora ahenda muri leta zunze ubumwe za amerika nyuma y'ibyo byose ariko iyo amatora arangiye umuntu wese wiyamamaje agomba kwerekana uburyo yakoresheje amafaranga yahawe niko itegeko ribiteganya kandida agomba kwerekana ko atayakoresheje mu nyungu ze zindi bwite ahubwo ko yayakoresheje kuko mu bikorwa byo kwiyamamaza iyo inzego zibishinzwe zisanze yararengereye amategeko aramuhana nawe ufite uburenganzira bwo kubeshya no kwiba rubanda inshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntaho gihumurije ndabashimiye rwose mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirinda
inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aloyizi bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru
urakoze ejeni amakuru twabashikirije kuyavuga ku Burundi ubundi musirikare afise ipete rya majoro yitwa Didier Muhimpundu nawe yaraye yiciwe bujumbura nyene ejo ku munsi wa kabiri imbere yaho umusirikare w'ipete rya colonel yitwa Darius Ikurakure yishwe arashwe aho nyene mu gisagara ca Bujumbura mu bubirigi igipolisi cy'ububirigi cyarasohoye ifoto y'umugabo aronderwa akekwa kugira uruhara mu bitero bitatu by'iterabwoba byabaye ejo ku munsi wa kabiri ku kibuga cy'indege cy'i burusere mu bubirigi no ku kibanza cya metero ibitero byahitanye abantu mirongo itatu na bane haruhande y'abo bantu mirongo itatu na bane bahasize ubuzima abashika amajana abiri barakomeretse harimo n'abanyamerika bashika icenda perezida barack obama wa amerika yategetse ko ibendera rya amerika riduzwa gushika hagati ku nyubakwa zose za leta ya amerika mu ntumbero yo kwifatanya n'ababirigi muri ivyo bihe barimwo naho muri Cote d'Ivoire abategetsi ba Cote d'Ivoire bamenyesha ko bahagaritse abantu 15 bakekwa kugira uruhara mu bitero by'iterabwoba byabereye ku nkengera y'ikiyaga Abidjan mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu ku munsi wa mbere itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ryatangaje ko muri abo bantu bafashwe harimwo batatu bamuka muri Mali hamwe n'undi umwe wo muri ico gihugu nyene ca Cote d'Ivoire umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda wo muri Maghreb niwe wemanze ko wagavye ivyo bitero naho muri Yemen havugwa igisirikare ca Amerika cateye Al-Qaeda mu gitero c'indege cagavye ku nkambi uwo muhari wa Al-Qaeda utangiramwo imyimenyerezo ku barwanyi bawo mu gihugu ca Yemen ibiro vya Pentagone aha muri Amerika bimesha ko ico gitero cabaye ejo ku wa kabiri cahitanye abarwanyi batari bake umuvugizi w'ibiro vya Pentagone Peter Cook amenyesha ko Yemen yagomba gutegura ibitero bindi
urakoze harabizi bigira imana kuri iyi ncamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti ibiganiro twari twabateguriye byo kuri iyi saha naha bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenie mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.